mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu burundi ibibazo by'umutekano no gushyira imbere inyungu z'umuturage biri mu byaganiriweho mu nama yahuje abayobozi b'intara n'amakomine uyu munsi tubandanye tugwanya ba kaboko ni muri iyo ntumbero y'iyi nama gutunganiriza abenegihugu ataco turinze kubasaba
uwo ni gerve ndirakobuca uyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere rusange mu gihugu ahandi leta y'ubwongereza yahagaritse uruhushya rwo gukora rwa televiziyo y'uburusiya rasha today uko amakipe azahura mu mikino ya kimwe cya kane mu marushanwa y'amakipe yabaye aya mbere iwabo umupira w'amaguru ku mugabane w'uburayi nabyo byamenyekanye ayo makuru yose ni mu kanya amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta y'ubwongereza yahagaritse uruhushya rwo gukora rwa televiziyo y'uburusiya izwi nka russia today ibindi kuri iyi nkuru tubibaze thomas kamilindi Russia Today RT mu magambo magufi ni televiziyo mpuzamahanga ya leta y'uburusiya urwego rugenzura imikorere y'itangazamakuru mu bwongereza ofcom rwafashe iki cyemezo rusobanura ko rwakoze anketi zirambuye cyane rusanga rt itangaza amakuru abogamye ku ntambara y'uburusiya muri ukraine mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ofcom nabwo yari yaciye rt ihazabu y'amapawundi ibihumbi magana abiri ni ukuvuga amadolari arenga ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu nanone kubera kubogama guhagarika rt gukorera mu bwongereza mu by'ukuri ni nk'umuhango kuko yari imaze iminsi n'ubundi itagikora kubera ibihano ibihugu by'uburayi byafatiye uburusiya bumaze gutera ukraine mu rwego rw'ibi bihano kandi muri iki cyumweru guverinoma y'ubwongereza yafatiriye imitungo y'umwanditsi mukuru wa rt margarita simonian imuhanisha n'uko adashobora gukandagira ku butaka bw'ubwongereza dimitri peskov umuvugizi wa perezida w'uburusiya yamaganiye kure icyemezo cy'ubwongereza avuga ko ari ukuniga ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka nyamara rero uburusiya nabwo bwahagaritse imbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru by'amahanga binyuranye birimo n'urubuga rwa interineti rwa bbc y'ubwongereza bwashyizeho n'amategeko akomeye mashya ahana cyane ibitangazamakuru n'abanyamakuru batavuga ibyo bushaka ku ntambara bwagabye kuri ukraine tukivuga ku bihano bifatirwa igihugu cy'uburusiya bulgariya yirukanye abadiplomati icumi b'icyo gihugu thomas kamirindi nanone niwe utugezaho iyi nkuru mu rwandiko yashyikirije ambasaderi w'uburusiya isofia minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya bulgariya ivuga ko aba badiplomate bagomba kuba bavuye mu gihugu bitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri bulgariya ibarega imikorere idahuje n'akazi kabo k'abadiplomate ahanini ibi bisobanura ibikorwa by'ubutasi mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nabwo bulgariya yari yirukanye abandi badiplomata icumi b'uburusiya ibarega kuneka ambasaderi w'uburusiya isofia eleonora mitrofanova yamaganye icyemezo cya guverinoma ya bulgariya avuga ko uburusiya nabwo bushobora kwirukana abadiplomate ba bulgariya bulgariya ni kimwe mu bihugu byahoze mu kwaha kw'icyari urss repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete muri iki gihe iri mu muryango w'ubumwe bw'uburayi no muri otan umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika uburusiya bukimara gutera ukraine bulgariya yarabyamaganye
uko amakipe azahura mu mikino ya kimwe cya kane mu marushanwa y'amakipe yatwaye ibikombe iwayo mu mupira w'amaguru aho ni ku mugabane w'uburayi byamenyekanye byamenyekanye binyuze muri tombora byinshi tubibaze fidel niyongaho inkino z'ico gice zizotangura itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kane kuza muri iyo tombora yabereye mu gisagara ca Lyon mu gihugu c'Ubusuwisi umugwi Real do Madrid wo mu gihugu ca Espagne uzohura na Chelsea wo mu Bwongereza Manchester City wo mu Bwongereza uzokina na Atletico do Madrid wo muri Espagne Liverpool wo mu Bwongereza uzohura na Benfica wo muri Portugal mu gihe umugwi Bayern Munich wo mu Budage uzokina na Villarreal wo muri Espagne umugwi Real do Madrid niwo umaze gutsindira igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya kurusha iyindi migwi yose muri ico gikombe ni ukuvuga incuro cumi na zitatu muri iki gihe ukaba uri mu kibanza ca mbere mu mahiganwa y'igihugu ca Espagne watsinze umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa muri kimwe c'umunani c'ihiganwa ry'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya umugwi Atletico do Madrid umaze gushika mu gice ca nyuma c'ico gikombe incuro zitatu yamara waratsinze shampiyona yo muri Espagne mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Manchester City watsinzwe n'umugwi Chelsea mu gice ca nyuma c'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu Buraya mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Liverpool iheruka gutsinda ico gikombe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu gihe Bayern Munich yagitsindiye mu mwaka w'imbere yaho w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Chelsea yatsindiye ico gikombe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urukino rwa nyuma rw'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya rwari kubera mu gisagara ca St Petersburg mu Burusiya kw'itariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka yamara guhungururijwe kuri iyo tariki nyene pari mu Bufaransa kubera ibihano Burusiya bwafatiwe inyuma y'uko buteye Ukraine imwe mu migwi y'Iburaya isanzwe ikomeye ntiyashoboye kubandanya mu ihiganwa ry'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere ku mugabane w'Uburaya bavuga nka Barcelona yo muri Espagne na Manchester United yo mu Bwongereza umugwi Bayern Munich wo mu Budagi niwo wakuyemwo Barcelona mu nkino zo mu majonjora mu gihe umugwi Manchester United wo mu Bwongereza wakuwe muri ico gikombe n'umugwi Atletico do Madrid wo mu gihugu ca Espagne aho hari ku munsi wa kabiri w'indwi itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kwa gatatu
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twongera tubibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho urukiko rw'ubujurire rwategetse ko icyemezo gifunga umunyamakuru diodone niyonsenga uzwi nka cyuma hassan kiguma uko kiri mu mwaka ushize urukiko rukuru rwamukatiye gufungwa imyaka irindwi no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu ni nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru ni inkuru twakurikiraniwe n'umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika uri i kigali eric bagira ubuso ese urumva nakwishima urumva nashimishwa n'iki mu byo mwumvise murumva nashimishwa n'iki ko nagiye nkurikira urubanza nkumva ko bari kurubona nkumva ko ari kurengana none ukaba wavuze ko aratsinze sha mwana yo kunyakoma ntesha umutwe mutima ngenda gusandara akamfata inkunaniye ngende uwo ni umusaza primiyane rukebesha ubyara umunyamakuru diodone niyonsenga bakunze kwita cyuma hasani ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko ni icyemezo umucamanza yasomye mu gihe gisatira isaha wenyine urukiko rw'ubujurire rwasesenguye imigendekere y'urubanza mu nzego zabanje urubanza rusomwa yaba cyuma hasani n'abamwunganira mu mategeko ntibari mu rukiko hari umushinjacyaha faustin mukunzi ni urubanza umuyobozi wa ishema tv yajuririye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru we n'ubwunganizi bavuga ko yahanishijwe amategeko atakiriho ubushinjacyaha ubushinjacyaha buvuga ko ibyo bitareba urubanza rwose kuko urukiko rwamuhamije ibyaha bitandukanye bigize impurirane mbonezabyaha cyuma hasani n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rwitiranije inshingano z'urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'iz'inama nkuru y'itangazamakuru itakiriho umunyamategeko gashabana na mugenzi we ntirenganya bakavuga ko kubera amakosa yakozwe ikirego kitagombye kwakirwa urukiko rw'ubujurire mu isesengura ryarwo ruvuga ko urubanza rwose rutaba imfabusa kubera ko yahamijwe icyaha cyo gukoza isoni abayobozi cyangwa abashinzwe umurimo rusange rusange w'igihugu kitakiri mu mategeko ruvuga ko yahamijwe ibindi byaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru urukiko ruvuga ko umuntu wese ushaka gukora umwuga w'itangazamakuru mu rwanda abihererwa uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura umucamanza avuga ko cyuma hasani atagaragaza niba mu kumuhana harashingiwe ku mategeko yagengaga inama nkuru y'itangazamakuru midi yahaye ikanso bityo ko agomba kubitsindirwa kuko cyuma hasani n'abamwunganira bavuga ko atagombaga kujya gusaba uburenganzira urwego rmc rudafite ubu y'ubuzima gatozi urukiko ruvuga ko bitari ukuri rushingiye ku byemejwe n'urukiko rw'ikirenga mu rundi rubanza urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ukora itangazamakuru abanza kubyemererwa n'urwego rmc urukiko ruvuga ko cyuma mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yandikiye urwo rwego arusaba ikarita nk'umunyamakuru w'umwuga anishyura ibihumbi makumyabiri rukavuga ko ibindi avuga bijyanye n'imiburanire binyuranye n'ukuri urukiko ruvuga ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwashyizweho n'abanyamakuru mu buryo buteganywa n'amategeko rwibukije ko abanyamakuru bemeje ko bitari ngombwa ko habaho itegeko rirugenga urukiko rwavuze ko ikarita bafatanye cyuma hasani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri itamuranga nk'umukozi wa ishema tv ahubwo yayikoreshaga nk'umunyamakuru w'umwuga kandi yarayikoreye rwasobanuye ko urwego rmc rukora mu bwisanzure bitagombye bakagombye andi mabwiriza aturuka muri leta umucamanza yavuze ko mbere yo kujya kwikorera ikarita imuranga nk'umunyamakuru w'umwuga umuyobozi wa ishema tv atagaragaza niba yarabibasabye ababishinzwe ngo bamushyireho amananiza urukiko rw'ubujurire rukavuga ko nta nengero ubona mu cyemezo cy'urukiko rukuru cyahanishije cyuma hasani gufungwa imyaka irindwi naho ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko umwuga yitirira kuko ufite uburemere mu kuyobya rubanda urukiko rw'ubujurire ruvuga ko nta mpamvu idasanzwe rubibonamo mu gihe cyuma hasani n'abamwunganira basabaga ko yahita afungurwa kuko umucamanza yamufunze ntasobanura mpamvu urukiko rw'ubujurire rwemeje ko nta buryo bwo kubikosora rwasobanuye ko asindwa n'urubanza rwe kandi agakatirwa igihano cy'igifungo nyuma y'ibyo byose umucamanza yashimangiye ko cyuma hasani ahamwa n'icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kwitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru yamuhanaguyeho icyaha cyo gukora isoni abayobozi cyangwa abashinzwe umurimo rusange w'igihugu yategetse ko igihano cyo gufunga imyaka irindwi muri gereza no kwishyura iriya zabu ya miliyoni eshanu kidahindutse abavandimwe burirwa n'abari abakozi be nabo bakurikiranye urubanza bwana fabien barizeye ni umuzamu kwa cyuma hasani urabona urubyiruko nta cyerekezo dufite mu by'ukuri urabona narenze ko bagomba gushyiramo inyorosyo kuko urabona gahunda ya leta y'u rwanda bavuze ko urubyiruko rugomba kwihangira imirimo ariko mu by'ukuri urabona ko nta cyiza turi kubonamo ibintu byose urasanga ni imitego ntabwo imyaka ingana kuriya ku mwana w'umusore nk'uriya u rwanda rwari rukeneye byari ngombwa ko bamuhamya imyaka irindwi yose yari yaraduhangiye imirimo mbega nawe yari yarihangiye umurimo kuko urumva yari avuye ku rwego rwo gukorera abandi ageze ku rwego rwo kwikorera none urabona ibimuviriyemo bimuviriyemo igihano cy'imyaka irindwi ariko mu by'ukuri ni agahinda so imana yo mu ijoro izabane nawe icyemezo cy'urukiko kije gisubiza ibyifuzo by'umwe mu badepite uherutse kumvikana mu ruhame asabira umunyamakuru cyuma kugwa mu buroko imbere y'abanyeshuri ku kigo cyuma yizeho depite christine murebwayire yarateruye ati rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda muramuzi yize na hano muramuzi uwo bita hasani cyuma cyuma ni yize hano cyuma ni yize hano umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi umwe mu bunganizi ba cyuma hasani yabwiye ijwi rya amerika ko kuri uru rwego urubanza ruciweho n'urukiko rw'ubujurire rutajuririrwa kandi rudashobora gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane yagize ati inzira imwe gusa isigaye ni ukugana urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu kandi nabyo bisaba ubundi bushobozi ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagiranye inama n'abayobozi b'intara n'uturere bose byinshi kuri iyo nama tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika tiakrive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ni inama yarirongowe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange gervais ndirakobuca iyi nama ikaba yahurije hamwe babura amatari b'intara zose abajenerali mu gipolisi c'u Burundi na ba musitanteri bo mu makomine yose agize igihugu ndetse n'igisagara ca bujumbura umushikiranganji ndirakobuca yagarutse ku ngingo zitandukanye zishishikariza izi ndongozi gushira imbere inyungu z'umwenegihugu mu ntumbero yo korohereza umwenegihugu mu bikorwa byiwe bya misi yose kuraba ko umwenegihugu ibyo yifuza byose abironka uwasohoye isuka aronka bya nkenerwa hanyuma mbere akaronka n'imbuto zirobanuye kugira by'ukuri uwasohoye isuka wese ejo wa muntu uronka icyo ufungura hamwe n'umufuko nawe nyine uronka amafaranga kandi tubandanye turwanya ba kaboko muri iyo ntumbero y'iyi nama gutunganiriza abenegihugu ataco turinze kubasaba kugira ibibazo by'abenegihugu ibyacu kuduza umwimbu kubungabunga imitungo ya leta n'iy'amakomine gusubiza mu byayo leta na cyane cyane ku bijyanye n'amatongo yagiye yihagirwa n'abantu eka mbere n'amakomine agasubizwa amatongo yagiye yihagirwa n'abantu ndirakobuca kandi yanavuze ko hari ibindi bibazo byinshi abo bayobozi bategerezwa kwitwararika birabana n'ibikorwa bikorerwa mu gihugu atakuvangura birimo n'isuku no kurwanya ubushomeri kurwanya ubunebwe mu gihugu barabivuze kuva kenshi amarigara kurwanya abakomisiyonere kwitwararika isuku gukurikirana ibikorwa by'abenegihugu ibikorwa by'amashyirahamwe hamwe twita ko adaharanira inyungu za politiki gukurikirana ibikorwa by'amashengero gukurikirana ibikorwa byose bibera mu gihugu atana kimwe kiducitse kuko tujejwe intwaro nta giteza kuducika kubera yuko ujya mwene gihugu ni rwacu hano tugabanye gusa turazungagiza imfunguruzo ku ikaburimbi gusa twagiye kubaraba mu misozi iyo bari ibyo byose nibyo duhamagarikwa tubuzurize by'ukuri mu bikorwa byari biteganijwe muri iyi nama harimo gutanga raporo y'ibikorwa byakozwe mu ntara zitandukanye kuri baburamatari b'intara zose yamara inyuma y'uko uyu mushikiranganji ashikirije ijambo gutanga izi raporo byaciye bikorwa mu ibanga aho abamenyeshamakuru baciye basohorwa muri iyo ngoro yari kiberamo inama amakuru ejo rya amerika ryamenye mu byavugiwe muri iyo nama yabereye mu ibanga ni uko umushikiranganji gervain ndirakobuca yahaye uburenganzira baburamatari n'inzego z'igipolisi polisi ko mu kiringo c'ukwezi kumwe bategerezwa kuba baheraheje gusambura amazu yubatse mu bibanza bya leta muri iyi nama kandi umushikiranganji Gervain Ndirakobuca yanagarutse ku kibazo c'amakinga n'amapikipiki avuga ko isango ari ntabanduka kiretse abagendana ubumuga bonyene naho amasosiyete yari asanzwe akoresha ibi byuma avuga ko ibyabo bizokwigwa mu nyuma iyi nama yabaye kuri uyu wa gatanu akaba ariyo ya mbere ihuje izi ndongozi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
tugume mu burundi abanyapolitiki b'abarundi bari barahunze igihugu bakomeje gutaha mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umwe muri abo barimo jeremy ngendakumana wigeze kuyobora ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi ndetse anavugana n'abandi banyapolitiki barimo leonard nyangoma uyobora ishyaka cndd we ukiri mu mahanga mu gihugu cy'ubufaransa na ambasaderi isidori mbayahaga ukurikiranira hafi politike yo mu burundi yabajije jeremy ngendakumana uko yabonye igihugu nyuma yo gutaha
nk'uko mubivuze haraheze amezi atandatu ntahutse nari navuye mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera inyoreka byari mu gihugu hanyuma nk'uko mubizi iyo imvura iguye ukumva n'imitubagararo myinshi banze kugama wumvise imitubagaro igabanutse imvura igabanutse guheza ugatahuka nanjye niko byagenze muri iki gihe narabonye yuko hageze yuko ntahuka mu gihugu cyanyubaje ubu naho umaze gushika mu gihugu uko mwari mwahibajije niko mwahasanze uko nahibajije nuko nahasanze nibaza ko atacampindutse rwose kuko isi uba urazi yuko isigaye yaregeranye nta kiba ngo umuntu akiyoberwe kandi nta kiba ngo umuntu akinyegeze reka tujye no kumushyiranaho inyangoma umushyiranaho inyangoma wiwe aracari hanze igihugu nk'uko twabivuze nawe nyine akaba twamusaba niba iyo bafite umugambi gutahuka cyane wewe abona ko ibintu bitarakwira kugira ngo atahuke urakoze kuri icyo kibazo bwana frederico gutahuka ku murundi wese ari hanze ntabivutse umurundi wese ari hanze reka n'utagiye ahunga arashaka kugaruka mu gihugu ciwe naho yoza akarengana akaramukanya agasubira inyuma ibyo rero ni bisanzwe abo bose rero bari hanze abahunze abatahunze bose barashaka gutahuka iwabo ni ukuvuga rero na jewe rumva ndabishaka kandi nzotahuka igihe kiriko kiragera nzobabwira ni ubwabo bimenyesha cyane cyane zohera ku muryango hanyuma umugambwe dimwo hanyuma n'abandi bagenzi n'ubutegetsi hari ikiringo muba mufise mu kwezi kumwe mu mezi abiri mu mwaka umwe mu myaka iri imbere ubu ibyo ntawe ushoboka bivuga hashobora kuba ari n'umunsi umwe cyangwa iminsi icumi nta ntawe ushoboka bivuga nakubwiye ko wowe frederic niyo hagera nzokumbarira ni vyiza cane gose nzo kwama ndindiriye hanyuma reka reka tuje kumwe na kuri ambassadeur Isidore Mbayihaga nawe nyatubwire murazi ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi batari bake bagiye bagiye mu buhungiro abandi bakaja kuba mu bihugu vyo hanze hariho abariko baratahuka hariho n'impunzi ziri mu bihugu bihana imbibe n'uburundi zatahutse hariho abategetsi batahutse hariho nk'uko twabivuze abaserukira amashirahamwe atagira inyungu za politiki batahutse abo bantu bose muriko mubakira gute eh, mushikantahe
murakoze cyane frederic biragaragara yuko muri iki kiringo turimo abantu bariko barataha mu gihugu cyabo ku bwinshi ibyo rero ikibituma si ikindi ni uko ari politike nziza cyane cyane umukuru w'igihugu dufise nawe majoro ndayishimiye ariko arerekana umunsi wa mbere afata ubutegetsi arahira hari ibyo yemereye abarundi yari yaravuze yuko rero mu bintu bikuru bikuru zo kwihatira azogerageza ibishoboka byose impunzi ziri hanze zahunze igihugu zigatahuka zigafashanya na bene wabo mu kubaka iterambere ry'igihugu na mwari yavuze yuko urugamba aje kurwana rwa mbere ari urwo kurwanya ubukene rero kandi nk'uko yavuze ati tugiye gushyiraho leta mbyeyi birumvikana yuko umubyeyi mwiza ntiyokwemera yuko abana bamwe baba mu muryango abandi bakaba mu gahinga rero twagomba no gushimira aba bariko baratahuka mu by'ukuri mu gutera intege abasigaye inyuma barabona yuko bakiriwe neza mu muryango ntacyo binona baramara imanza barajya mu isoko barajya gusengana n'abandi kandi bakiriwe neza barabona yuko mu by'ukuri igihugu kimeze neza rero nkabona yuko abandi bagasigaye inyuma bagifise amakenga nabo boheza bakumva kamo nyine icyo yabateye mu by'ukuri biraboneka neza yuko hariho politike nziza yo kwegeranya abarundi batarabye imiryango batarabye amoko batarabye imigambwe arifuza yuko uburundi ubu bw'abarundi koko n'umwe avuyemo kiretse uwikuyemo ariko wewe urabona yuko yakoze ibishoboka byose kandi baracabikora kugira abarundi babane neza n'umubano w'ibindi bihugu n'uburundi igende neza icyorosho kimushimira rero murabona yuko icyavuyemo muri gishika ryiwe ni uko kugomba ni uko mubona aba banyakubahwa bahora barongoye umugambwe nabo banyangoma nyene murazi ko bafite imiryango barongoye ngaha ariko aragaragaza yuko umwe wese yozana ingufu ziwe tukubaka igihugu rero n'ibyo mbona yuko ari icyo kibituma hari abarundi batari bake baba abahora mu bihugu bihana imbibe n'uburundi eka haba abandi banyapolitiki bari hanze bo babona ko ikibazo cy'umutekano kigiteye ingorane hariho amakuru yatangajwe mu rundi yagiye mu burundi mu kiruhuko yicirwa mu ihoteli ikibazo cy'umutekano mu kivuga ko iki kiracateye amakenga abatari bake izidoro mbayihaga murakoze cyane burya ikibazo cy'umutekano mugombye kuvuga muri rusange nibaza yuko frederic turabye uburundi nyine bumeze muri ino minsi mu kibazo cy'umutekano ni ukwemeza neza yuko na leta zunze ubumwe za amerika muri mwo zidatekanye gusoma uburundi n'umunsi aka karorero mutangiraho ko umuntu yagize ibyago akaza mu buruhuko hama akicwa mwarabyumvise kandi mwarumvise yuko byababaga indongozi rero uko biri nibaza yuko icyo wese kitotuma abantu bavuga ngo uburundi ntibutekanye ndemeza neza yuko uburundi muri ino minsi urabye ibihe bwari bwaraciyemwo ukaraba n'igihe turimo no munsi cyo kumenya ukuri nk'uko tutari bwamenye imyaka yose yaheze byabaye mu gihugu ukaraba ingene abarundi bose bafatanye mu nda mu moko yose no mu migambi nta muntu n'umwe ariko aririmisa yewe ntawushamiye n'uwundi rero umwasi n'ubwo bimeze gutyo ubuto bawe ntabura no mu muryango bavuga ngo nta muryango ubura akagugu hariho icyaciyemo rero umuntu yoba yakoze nk'iyacaha akica ujya mushiki wacu yari yatashe nticoca kiba rero icomeke cokomekwa ku barundi bose n'uburundi mu by'ukuri naho muri murazi yuko abantu bashobora kuba bafitaniye ingorane hagati yabo ari babiri bigacika bakicana kijya gutoba referanse y'umutekano mu gihugu icyo kibazo turakigaruka ko n'abashingantahe twatumiye ariko reka tubanze duha ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika remi mutaga muri aho yego ni amahoro muri hega ya remi ndi muri karusi komine bugenyuzi yego ni byiza ni byiza cyane rwose turi kumwe n'abategetsi ngaha abashingantahe batatu turi kumwe na ambasaderi zidoro mbaye ari mu burundi turi kumwe n'umushingantahe nyangoma leonard ari mu gihugu cyo hanze tukaba kandi turi kumwe na jeremy ngendakumana mushingantahe jeremy ngendakumana ari mu burundi muri iki gihe murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku batahutse n'abataratahuka haba haba impunzi z'abarundi canke abanyapolitike canke abakuru b'amashirahamwe ategamiye inyungu za politike duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro intererano ni icyiyumviro cy'uwanje nashaka gushikiriza ndiko ndaraba hino hagati mu gihugu ibintu by'umutekano usanga byifashe neza ugasanga umunyagihugu uyu n'uwundi mu mugambwe uca nk'uwundi abanyagihugu asanga baratekanye ariko uriko urumva nk'abo bari hanze ibyo baba bariko barashikiriza twe dukunda gukurikirana ukunda gukurikirana imbuga ngurukanabumenyi ushobora gusanga nk'abantu bashoboye gucanamwo akantu kakaba agakosa gatoyi kuko nta nyambo ibura agahonzi kandi nta mwongo ubura isatira idahinzwe mugabo bari bakwiye ahubwo guca baza bararemesha abanyagihugu ku kantu nk'abantu babiri cyangwa umwe bashamiranye ibyo urumva gushamirana nawe urabizi yuko nta muntu aba umwere gusa ugasanga igihugu ukareka kukivuga nabi ari igihugu cyakubyaye kandi ingingo bafashe vurema yo gutahuka ni nziza ni nziza yo kuza kudufasha kubaka igihugu kuko niyo uri kurumva ibindi bihugu ushobora gusanga ibihugu byose bitekanye urashobora gusanga nko ngaho amerika ugasanga arafunze ubwicanyi bwahitanye uca nk'uriya no mu burundi rero ni uko nyine ugende mugabo ugasanga igihugu kiratekanye ugasanga arashobora guhera umwaka imyaka ibiri ishamirano ugasanga ni mike cyane urumva igihugu cy'iwacu urumva ko kiba gitekanye ahubwo n'abari mu nkambi hino mu gihugu hagati ho kabisana amahoro
murakoze remi mutaga ku ntererano mutanze reka tugaruke umushingantahe jeremy ngendakumana nawe nyine atubwire ukuntu abona ikibazo cy'umutekano muri aya mezi atandatu amaze mu burundi urakoze kunyura ijambo ikibazo cy'umutekano mu gihugu bibaza yuko atari byewe ntibakivuga cyane kuko hariho ababigejeje bikurikirana ku munsi ku munsi mugabo jyewe ntiwuvuga nti aho mperereye ibyo maze kubona bimeze gutya uko nababwira ni uko kuva ntahutse inshuti abagenzi ababanyi baranyakiriye neza hanyuma n'umunyabanga mukuru w'umugambwe yaratwakiriye icyo gihe mbere nari kumwe na ndayikengurike jean bosco n'umucari mukuru w'igihugu yaratwakiriye yaradutumiye igihe yashyikiriza ijambo mu gihugu yashyikiriza ijambo n'inshuti z'abarundi abifuriza umwaka mushasha turatembera mu gihugu hagati muri make umuntu yavuga yuko umutekano aho ngeza uriho nuko ntabwo nabivuga umuntu atembera mu gihugu akagaruka icyo umuntu yamenya ni uko nk'igihugu giciye mu bw'iyimanga rujya rwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibintu ntibica bisubira ku murongo ubwo nyine ni ukuvuga ngo ibintu byose byahebye harashobora kuba akantu barya cyangwa ahandi ariko muri rusange umuntu yavuga yuko atangorane z'umutekano ziriho aho ngewe ngeza egome mushana nyangoma leonard mu mu gihugu murimo ikibazo cy'umutekano kivuga ko ibiki bakivuga gute igihugu ndimwo yego ibihugu byose birafite ingorane zabyo igihugu ndimwo igihugu nshaka kubaza nyangoma ukuntu bavuga ikibazo cy'umutekano mu burundi muri icyo gihugu muri mu mwebwe ejo ntikibarije ntabyo uyumvira ko babivuga kenshi gusa turabona rimwe na rimwe abarundi bahasanzwe turumva amaraporo asohogwa n'abaharanira agateka ka muntu ahatari hake baravuga yuko ubwicanyi bukiriho ibyo ntawe ubihakana kuko babivuze ubwicanyi ntibuzohera ariko iyo burenze urugero kenshi na kenshi niho abantu baca basoma induru cyane hanyuma niba bivuga cyane igihugu kinininya utwo duhu duto duto tw'iwacu ni gake batuvuga batuvuga hamwe nyine ibara ryaguye rwose
aha nshuti mwari muduteze amatwi ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha mbashimire kuba mwari muduteze amatwi shimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isaa moya n'igice ku isaha y'i kigali no mu rwanda mugire umugoroba mwiza